Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Sitkoomii yookaan sichuweeshin kaamadii jechuun koomadii yookaan diraamaa qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan Oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama intarneetiin yuutuubii irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomii afaan Oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan Oromoo muraasni qopheessitoonniif taatonni sitkoomii afaan Oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf ga'een abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadhaa jedhu. Naakoor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan Oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun akka ittaanutti dhiyeessa.
Siitkoomii yookaan sichuweeshin koomeedii jechuunis koomeedii yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogeessotni aartii ogummaa siitkoomidhaan leenji'an ni dubbatu. Barsiisaa fiilmii Inistituutii Aartii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamu Waaqoo Dassuu dhimma kanarratti akkas jedha.
Siitkoomii jechuun gaafa hiiknu haala yeroo yookiin dhimmoota amma kaka'an bifa koomeediidhaan bifa bohaarsuun. ergaa dabarsuu wanta jedhu of keessaa qaba. Koomeedii yoo ta'es garuu dhimma barsiisu irratti yookiin furmaata kennu irratti xiyyeeffateeti kan hojjetamu. Kanaan dura diraamaalee itti fufiinsaa fi gaggabaaboo yookiin immoo fiilmii guutuu fa'aadha kan uummata keenya biratti baay'inaan beekaman. Amma yeroo dhiyoodhaa asi biyya keenya keessatti siitkomiin baay'inaan miidiyaa irratti ol hin baane sagantaa sadarkaa foddaa tiiviitti hin baane yuutuubiidhaan akkasumas reediyoodhaan dhaga'aa turreerra. Amma garuu carraa miidiyaatti yookiin foddaadhaan dhufee sababallaa bira ga'uu qabaachaa dhufeera natti fakkaata. Nunis yuutuubii irratti kanaan dura waan hojjenne ni jira. Namni babbaraa babbaraa dhufee.
Daayirektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii siitkoomii Leencoo Fikruu siitkoomii akkuma addunyaattu akka lakkoofsa warraa Awurooppaatti baroota kudha sagal shantamoota keessa jalqabamee dubbata.
Siitkoomii kun egaa otoo akka ammaa Kana televezyiinii tamsa'uu hin eegaliin dura reediyoodhaan baay'ee beekamaa ture. Garuu akka seenaa jedhutti kudha sagal afurtamii ja'a BBC irratti yeroo jalqabaadhaaf gara televezyiiniidhaan dhiyaachuu jalqabe. Sana booda jaallatamummaa guddaa argachuudhaan biyyoota biraattis itti bobba'uudhaan wanti kun mul'achuu jalqabe. Kan fakkeenya guddaa ta'uu danda'u akka Oromootti akkuma biyyoolessaatti akka Afrikaatti siitkoomiiwwan reediyoodhaan yeroo dheeraadhaaf tamsa'uudhaan seenaa guddaa qaban keessaatii abbaan jaamboo jalqabaa ture. Siitkoomii kana torbee torbeedhaan ejuweeshinalii waan hawaasa keessa jiru taatee hawaasa keessatti torbee torbeetti uumamu bifa qindaa'aa ta'een bifa hawwataa ta'een reediyoodhaan uummata Oromoo bira kan qabsiisaa turanii. Kanaaf isaan siitkoomii afaan Oromoo gama reediyoo jiruu fi galtee guddaa ta'uu danda'u jedhee namana galata guddaa qabu uummata kana dura.
Yeroo ammaa kanatti siitkoomii afaan Oromoo karaa foddaa televezyiyoonaa daawwatamaa jiran keessaa kabbitoo yookaan jaallee amanteetiin qophaa'a. Televiziyoona FIB irratti dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaa irraa eegalee darba. Qopheessaan kabbitoo jaallee amantee yookaan kabbitoo akkas jedha.
Siitkoomiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, gaggeessamuu irratti wantoota nama gaddisiisan yookiin wantoota nama gammachiisan, wantoota nama bohaarsan, wantoota kana kana kaasuudhaan irratti tokkoffaa wanta jabeeffamuu qabu akka jabaatu inkareejii godha. Warra kiristaayizii godhamuu qabaatan immoo akka kiristaayizii taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma siitkoomii kabbitoo irratti soorii isaa olaallee soorii lafarraa buqqa'ee fi lafti isaa irraa fudhatamee akkasuma hiriyoonni isaa maatii isaa firoota isaa osuma jiranii osuma jiranii baay'ee isaanii bakka bu'an dhabamanii kaan immoo waardiyyaa ta'an kaan immoo hojii guyyaa qansiraa hojjechaa jira. Kanarratti karaa nama kufalchiisuun haasa'aatii wantoota nama dhukkubsatan gara kolfaatti jedhanii garuu dubbii dabarsuu barbaadan haala salphaa ta'ee fi kufalchiisaa ittiin dabarfamaa jechuudha.
Siitkomiin Afran jedhamu ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka gama foddaa televiziyoonaatiin dhufu eegamaa jedha. Daayirektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii afranii leencoo fiqru.
Arfan koomiiwwan afaan Oromoo amma uummataaf dhiyaachuu qopheessaa jiran keessaa isa tokkodha. Wantoota baay'ee of keessatti qaba qaamota hawaasaa biraan irratti hirmaachisa. Garuu giddu galeessa kan inni guddatee jiru caalaa isaa dargaggeessadha. Wanta inni of keessatti qabatee jiru qabiyyeema hawaasa sanaadha. Uummataan aartiin waanuma hawaasa keessaa fayyadamtee hawaasaaf bifa miidhagaa ta'e dhiyeessudha. Nuunis isuma giddu galeessa godhannee diinagdee hawaasummaa, aadaa, duudhaa, siyaasaa, ilaalcha hawaasa kanaa deebisnee bifa qoosaafi qabaan guutameen hawaasa kana bukkee dhaqqabsiisudha. Kan inni tamsa'u televezyiiniiwwan biyya kana keessaa jiran keessaa tokkodha. Ammaaf gatii piroosesii waliigaltee irra jirruu fi kan ajajii beeksisuu danda'u garuu akkuma waliigaltee keenya xumurreedhi amma dhiyootti chaanaalii biyya keessaa keessaa akka ta'e hin beeksisna.
Daraartuu kaabboo afran irratti hirmaatti. Hirmaannaa afran keessatti qabdu yeroo ibsituus akkas jetti.
Siitkoomii kaaraaktarii dhaabbataa tokko hin qabu waan ta'eef ga'een keenya afran jecha garaagarummaa haa qabaatu malee haa ta'u immoo afran kana keessatti koo barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamee achi keessaa turree qe'eetti itti dalagaa dhabne akkasumas dachaalee beekta kaahumni waan hin jirreef mana tokko keessatti kireeffannee warroota waliin jiraannudha. Daroonni barattuu seeraati.
Afran keessatti eenyu maqaan kee?
Afran keessatti Anigiiftiidha.
Siitkoommiiwwan afaan Oromoo yeroo kanatti wal faana gama foddaa televezyiyoonaa fi gama intarneetiitiin yuutuubiitiin daawwatamaa jiraachuu ilaalchisee yaada gama isaanii ibsanii jiru.
Wanta qorannoo riisarchii barbaadu irratti fakkaata. Walumaa gala garuu ani akka yaada kiyyaatutti uumamumaan aartiin siyaasa yookiin wantoota adda addaarra uummata jijjiiruudhaan vaaliyuu olaanaa qaba. Vaaliyuu olaanaa isaa kanaa aartiin namoonni fakkeenyaaf baay'ee lafaa buqqa'u yeroo baay'ee haasa'ameera waa'ee finfinnee yeroo baay'ee haasa'ameera politikaan keenya ni haasa'amaa aktivistoota ni haasa'amaa namoota baay'eedhaan ni haasa'ama garuu karaa siireetii ta'ee fi akkasitti kofalchiisaa ayidiyaa kana dabarsuu danda'uun uummanni salphaatti akka fudhatu isa godha lammaffaa immoo akka yaadu isa godha jechuudha dheebuu aartii wanni jiru natti fakkaata dheebuu aartii kana immoo dheebuu baasuudhaaf Tokkoffaa ijoolleen baratan baay'ee isaanii sirriitti as ba'aa jiru amma sa'aatii kanarratti jedhee jaalladha.
Haalli yeroo amma itti jirru kunis hin beekama waan ta'eef namni waanuma isa gammachiisu, waanuma isa bashannansiisu, waanuma isa kolfisiisu barbaadamee taa'a. Jireenyi dhumti isaallee tiraajediidha. Nama kana akka inni kolfu, akka keessi isaa gammadu, gammadaa immoo akka barnoota irraa argatu ilaalleetu haaluma yeroo isaa irratti hundeeffanneeti waan akkasii uummata keenyaaf waan gaarii ta'e waan bareedaa ta'e itti bohaaraa kan itti baratu ganneeti waan kana dalaguuf kan.
Bifa namatti tolu nama nuffisiifne karaa ittiin barsuu dandeessu keessaatii siitkoomii isaa hangamadha. Sun qaawwaan ta'ee nutti mul'achaa ture nu gama keenya. Garuu yeroo kaan nutti cinaa dhiironni baay'ee waan adda adda hirmaachuuf biyyoo wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa irratti agarsiifne yeroo kanatti egaa uummanni kun immoo gidduutti boqochuu qabaa gidduutti bashannanuu qabaa rakkinuma qabu sana immoo deebisee ittiin akkasuma sana bifa aartiidhaan immoo deeffatee bifa ittiin wantoota jiran kana kiyaa darbaa kiyaa isa tokkodha jedhamee gatii filamuu fi namoonni ogummaa aartiirra jiranii gara sanatti xiyyeeffatan jedhee tilmaama.
Sadarkaa siitkomiin afaan Oromoo irra jiru laalchisees akkas jedhu.
Sinimaatikiin isaanii baay'ee fooyya'anii dhufaniiru. Qabiyyee kanaan dura turan caalaa wanta wal qabatee deemudha jedhee mayyaadha. Ijoolleen keenyas kan hojjechaa jiranii. Waa qofaa biratti warra afaan kanatti amma tokko kan arginu ture yeroo waraabbii isaanis argeera. Yaadaanis kan hin jedhu sinimaatikiin isaa fooyya'aa deema. Sinimaatikiin isaa gaafa hin jedhu akkaataa waraabbii bifa waraabbiin isaa fooyya'aa fooyya'aadha kan dhufu. Kana booddee immoo ijoolleen humnatti gochaa qaamni isaan deeggaru baay'achaa gaafa deemu kana caalaa immoo fooyyessaa fooyyessaa akka isaan deeman.
Siitkomiiwwan afaan Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa, loqodoowwan bakka garaagaraa giddugala godhatanii akka hojjetamuu qaban ibsanis jiru. Ogeeyyiin aartii kunneen wantoota uummataa sirreeffamuu yookaan qeeqamuu qaban akkasumas jabaatanii itti fufamuu qaban irrattis fuuleeffatanii hojjetamuu qabus jedhu. Danqaawwan damee siitkomii afaan Oromoo mudachaa jiran ilaalchisee yaada gama isaanii qoodanii jiru furmaata isaarrattis waan jedhan qabu.
Karaa mootummaatiin hojiima san hojjettee atummaan dayxee ispoonsara soqattee ispoonsara san argattee ispoonsara argattee sanarraa immoo walakkaa adda jirateeti dhaabbachuutu jechuudha. Waantii keenya barbaachuu hin danda'u. Danqama kana osoo nurraa kaasanii.
Nama mootummaatiin aartiin keenya bifa sistoomisiin haa ta'u, bifa tiiviitiin, bifa tiyaatiraatiin rakkinoonni jiran yookiin duubatti hafuun jiran kun baay'ee waan ta'eef maal gochuun qabaa jedhee mootummaan itti yaaduu danda'uu qaba. Dhaga'ee mootummaan itti fayyadama, uummanni itti fayyadama kana osoo haala gaariidhaan deeme. Lammaffaa abbaan qabeenyaa yookiin namoonni warshaa yookiin sarbiisii adda addaa kennan xiqqoomota keenya irratti beeksisuu osoo danda'an. Kana gaafa hin jiru yeroo baay'ee kadhaa fakkaata wantoonni akkanaa gaafa artistiin haa ta'u. Kadhaa miti kan jechaa jiru. Qarshii osoo hin hojjetin hin jedhu hin kennaa jechaa miti kan jiru artistiin. Argattu ani isaan argaddaadha kan jechuun akka hin jabaatee toon hojii hojjetu na goota. Lammaffaa immoo kastamarii dhufee toon akka isin fayyadamu ta'aa jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.